hi guys welcome back to mama soj vlog how you guys doing my name is mama soj if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video my people this one eh if we this video we show say yoruba vigilante don start to the work well say because dem dey since wey gangan hold don happen they don't they sleep with one I will be say they no they sleep the entire body They start to they do waiting to the common side to protect their people, my people, vigilante people don't finally arrest many fulani my people. no be say dem be 50 or na 70 o this one they reach 100 my people, wey be say they load for inside truck or trailer wey be say they want to enter yoruba town make they go scatter They no come with empty empty hand o dem come with different things imagine time when we say people they sleep now. That time night I need fulani work out for night because ever since a lot of people dey shout say yeah, yoruba people made them no sleep enter body Made them start to dey sleep with one eye Made them start to dey do waiting. Made them take action He said because if they go meet government government no go fit do anything for them. now all the vigilantes sef don dey atalat wey be say they stay stand gidigba wey be say they tok say dem wan protect their people. say enough is enough make una see now di fulani nine nine they see fulani wey na dey see for inside dis picture so many of them nine they just cash o oh, wey be there dey sit dem sit dem down for ground say enough is enough wey be say na night una na night na im dey take enter na night wey be say night wey people dey sleep wey be say dem know say nobody dey where dem wan run go because dem know say dat place dem no still dey get light for night say na lamp na im dey take dey see so if dem come come there come meet dem to do dem something dem go fit succeed to do wetin dem wan do because dem go come know say where dem dey go no light no be everybody dey on generator till daybreak because e no dey safe for people to on generator till daybreak and now now dem come see the sneak dey enter just to enter to go do wetin to go do the thing wey be say the other ones dem do remain wey be say dem never finish the rest people wey be say dem remain dem wan still go clear dem now yoruba vigilante come catch dem say enough is enough now dem start to dey video dem dey sit dem down for ground wey be say dem talk say dem no go watch dem make dem go dey do wetin hurt their people and now now this one show many people say all the advice wey people they talk say na action na they need now the yoruba people they talk say okay now the action now they want start to they take so say because if they they sleep wey be say dem dey toss everywhere go they free when we say they go inside go sleep then the fulani they go succeed in do everything wey they want to. before you know they go clear all the old town of yoruba eh, eh, all the old yoruba people finish and eh, now make una see the way fulani they just stay many wey be say dem load them, they enter wey be say dem load them, they enter they enter yoruba land wetin be where dem they go What wetin they come do why they no they like to stay their own state and if as they come so they no come say there be one oh, or two or three or four oh, There is sixty seventy eighty for inside one truck to come do wetin and as dem dey come dem no come with empty cloth dem come with thing wey be say e go fit harm other people wey be say e go fit cause other people pain even the people even the people wey be say e catch dem wey be say dem sit dem down for ground na torchlight na dem take dey see because even everywhere dey dark because na torchlight na even dem take dey see because this fulani dem dey enter for night because dem know say everywhere dey dark say no good security for that area so anything wey dem wan like dem go do but dem no know say yoruba pipo now dem don wake up my pipo make i leave una make una watch the video how dem take catch many fulani wey be say dem sit dem down for ground my pipo make i leave una make una watch the video before i come back to come analyse am my pipo

My people, na the video na on a new watch to my people una see the way they take see the fulani dam a lot of people wey be say they see the video for social media then they talk say why they need to video them when fulani dey do their own they no dey video they no dey talk at the end of the day now ọlọpàá go come waka pass now go come see them go see load them for inside their boot before you know one of their seriki go go do wetin bribe the ọlọpàá they go come release them they say they no suppose dey make the video say because many people wey be say they make the way they dey make this video they go later get in trouble because because di fulani wey be say they never owe di fulani go start to they go after the one will be say he go hold their people. so they go start to they go after them. so if they dey arrest them and dem dey video and they put am for social media without no action without say they no do them anything dem only the video dem will be say they sit them for grand. When we say dem only the video they say me they see the way they menu they don't catch them at the end of the day ọlọ́pàá go see the video go go meet them they will come release the people give them ọlọ́pàá people ọlọ́pàá people will come load them for their own motor they will carry them comot at the end of the day their security go go release them or if the ọlọ́pàá people re receive one or two call they go just leave them, and i know say people wey be say they be head olokpa for for this nigeria most of them they be fulani people. They no be yoruba people. so why they go na go arrest this kind people, go hold dis kind people for road and na go see the video dem many people say this kind thing no dey safe because if fulani dey operate they no dey video that one dey put put am for social media They dey do their thing wey be say after they don take their action right? everybody will call the video am no be dem dey use their hand the dey video am dey put for social media but if yoruba people now see full fulani wey be say dem hold dem manage struggle they will even see the full fulani cash They go start on the video and they go put out for social media at the end of the day they don't go do anything to them many people say now make the full fulani they see the weakening point of yoruba people. and everybody will be say they they will be say that they make this video now if the full fulani them see the face of the people they go start to they go after the family They go start to they go after the the family even if their hand no no reach the people wey be say make the video but their family member no go come dey safe again so this kind thing, many people wey be say dem be vigilante for yoruba land wey be say dem dey protect yoruba land wey be say dem dey want make their people dey safe dem sef need to learn how to do something secretly wey be say dem no no be everything People say no be everything need social media because like these people wey be say dem video now wey dem put dem for social media definitely dem no go do dem anything. They go hand over dem give di olopa people. at the end of the day di olopa people go come carry the same people. free them. They go enter different town of yoruba land They go come start to dey do wetin operate dem come start to dey go after people. or the one wey no permit person go start to dey carry cow dey enter people farm if the people talk they go start to dey silent them. join them. They go start to dey oppress them. so as they hold dem wey be say no be say dem give dem any punishment only wetin yoruba pipo dey do for di pipo we say na only to dey video dem which e no suppose to be so if na only because of say na one video dem make dem put dem for social media make pipo for know say yoruba pipo are working na no need to dey hold dem na no need to dey get sleepless night say na one dey say na one go dey catch dem dey protect on herself that means you guys you people just dey give work na just dey work for olokpa because olokpa people no go free them for free if olokpa na carry them each each of each released each of them na olopa go collect money from seriki and wey be say go take release them, everyone wey be say na oh so if na hand over dem give olopa olopa go collect money for everyone and eh, all of them their head each each person na im seriki go pay so na olopa na im na dey work for like dat na olopa na im na dey use ona take dey make money because if na so na no need to dey go again go dey say na wan go dey catch dem wey na come carry camera dey face their face say eh na don catch fulani o dem dey here at the end of the day na ọlọpàá go collect am for na hand because if many ọlọpàá people na dem dey for social media immediately now dem don know the direction how this video take come social media dem go trace am before you know the people na go release and give dem so we don tire to dey see video my people, as i see this news now tok say make i carry am come share am with una my people. make una let me know wetin una think for the comment section my people. and if una never subscribe make na subscribe una bye bye till i come on away next time bye guys see you guys in my next video bye guys